Iyi ni radiyo Ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi turi ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu muri uyu mwanya muri kumwe nanjye eugenia mukamusi ndabasuhuje mwese kandi mbahaye ikaze mu biganiro bya radiyo yanyu muri repubulika ya demokarasi ya kongo abaturage bo muri gurupoma ya bijombo bakuwe mu byabo n'intambara imaze iminsi mu burasirazuba bw'igihugu hagati y'ingabo za leta n'iz'umutwe abanyamurenge uzwi nka twirwaneho bugarijwe n'inzara n'ikibazo cyo kutagira amazu yo kubamo twaje gutaka ngo muri leta yama onije yose izi ngo irenganura kiremwa muntu itabare bijombo itabare bijombo irapfuye itabare bijombo imeze nabi itabare bijombo ifite inzara itabare bijombo irarengana
uwo ni umwe muri abo bateshejwe ibyabo n'ubushyamirane umuryango wa afurika y'uburasirazuba eac ugiye gushyiraho pasiporo yerekana ko umuntu yakingiwe covid cumi n'icyenda kugira ngo ashobore gutembera mu bihugu bigize uwo muryango iyi ndwara ya covid cumi n'icyenda irimo guhangayikisha isi ikomeje kongerera abatari bake ihungabana izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazibagezaho ku buryo burambuye mu kanya ntimujye kure ya radiyo yanyu umuryango wa afurika y'uburasirazuba eac ugiye gushyiraho pasiporo yerekana ko umuntu yakingiwe covid cumi n'icyenda kugira ngo ashobore gutemberera mu bihugu bigize uwo muryango abikorera ku giti cyabo n'abacuruzi bakunda kwambuka imipaka bari mu barebwa n'icyo cyemezo nk'uko byatangarijwe i bujumbura mu burundi n'uwungirije umunyamabanga mukuru wa eac uburundi cyakora buvuga ko iyo ngingo izabije kubangamira uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu bijyanye n'ubwisanzure bwe ni mu gihe iki gihugu cyemeje ko kidashobora guhamagarira abantu kwikingiza covid cumi n'icyenda iyi nkuru murayigezwaho na mugenzi wacu pierre claver niyo nkuru uri i kigali mu rwanda ku bw'umuryango w'akarere ka afurika y'ubuseruko eac ni ngombwa ko habaho murekarengane imeze nk'urupapuro rw'inzira pasiporo rwerekana ko umuntu ashaka kuva mu gihugu kimwe aja mu kindi muri uwo muryango yamaze kwiteza urucanco rw'ikiza ca korona kugira ngo akingire abandi mu birori vyo kugura icese ihanishwa ry'ibiva mu mahinguriro salon industriel i bujumbura icegera c'umunyamabanga mukuru wa eac christophe bazivamo yahamagariye abagwizatunga ndetse n'abantu bose bo mu bihugu bitandatu bigize umuryango wa eac kwihutira kwicandagisha kugira ngo bazoshobore kuronka iyo murekarengane now cases are increasing but when we talk about vaccination ati ibihero by'abandura ntibisiba kwiyongera ariko gucandaga abantu ntibiriko bigenda neza na gato mu bihugu bitunze nk'iburaya bageze ku bice birenga mirongo irindwi ku ijana batanga incanco ariko twebwe turacari munsi y'ibice bibiri ku ijana ikizokurikira ni uko twese mu karere kacu tubwirizwa kwikingiza kugira ngo turenge imbibe twarahejeje gutegura rero murekarengane izohabwa abamaze kwicadagisha muri eyase kugira ngo abe ari bo barengane imbibe mu minsi iza kandi umugwi wateguye iyi murekarengane warakoranye n'abaserukiye ibihugu byose harimo n'u Burundi naho biruko umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Alain Guillaume Bunyoni yuguriye icesi igihanishwa abona ko iyo murekarengane ya COVID-19 izohava ibangamira uburenganzira bw'abanyafurika y'ubuseruko mu kwishira no kwizana ati duhamagara inzego mu karere ka afurika y'ubuseruko kuzofata ingingo zibereye zitabangamira abanyagihugu bacu kuja ku mirimo no kwikinga ikiza c'umugera wa korona ntihagire uburenganzira n'ubwigenge na bumwe buzohonyangwa ahansiguye neza ni ku vyerekeye gutegeka urucanco n'izo ngingo zo kwishira no kwizana umuntu abanje kwicandagisha ubutumwa duhaye ibiro vya yase ni uko muri murekarengane ya afurika y'ubuseruko abatonyanga uburenganzira n'ubwigenge bw'ibihugu bibugize n'abanyagihugu olivier suguru atwara ishirahamwe ry'amahinguriro mu burundi ryatunganije iryo hayanishwa nawe nyene abibonamwo amahinyu kuri ubwo buryo bushasha bwo kwikingira ikiza c'umugera wa korona mu karere ka afurika y'ubuseruko ibindi navyo vyerekeye vy'urucanco twavyumvise mugabo tugasaba yuko urucanco n'umunsi bwoboneka bwoba umuntu akagwiteza ari uko abishatse mu burenganzira bw'umuntu umwe wese uko avyipfuza rukaboneka mugabo ntiribe itegeko ribuza yuko iterambere yo muri aka karere kafite buseruko mu bijyanye yuko abantu bagenda bagenderanira cyangwa bashora ibintu hanze kuko udafite urucanco atojayo uburundi nico gihugu conyene kitaratangura gukingira abanyagihugu mugera wa covid 19 muri EAC naho ibanki y'isi yose yemeye guha uburundi inshansho za corona umushikiranganji w'intoro y'agati mu gihugu n'umutekano ari nawe atwara umugwi w'igihugu wo kurwanya ico kiza yarakuriye inkoni ku gishitsi abanyagihugu ko leta itazokwigera ibahimiriza kuja kwikingiza Gervais Ndirakobuca yari kuri mikoro y'ijwi ry'Amerika mu ntango z'uku kwezi leta rero ntiyavuze ko igiye kuzana vakisi yo gukingira abantu yavuze ko leta nk'umubyeyi abifuza bose ko badufasha vakisi nibatuzanire iyo vakisi tuyibike kandi n'uwazotuzanira iyo vakisi ntagire urufaranga na rumwe asaba leta nta na rumwe ngo ngo leta ngo iremeye ko vakisi ngo ngo ngo ngo abarundi bavagisi ngo ntabyo twavuze umurundi azokumva bishaka ko akeneye vakisi azoca agenda yitura ababikeneye bamutera urushi bamutera iyo vakisi ku bushake bwiwe mugabo bizomushikira ntazobaze leta ico bikoze umuryango wa EAC usigura ko murekarengane iriko irakogwa izotuma abayifise baja no mu bihugu vya buraya na amerika atankomanzi christophe bazivamo If we are not vaccinated, it will be also difficult to travel in the whole world. which erega is no ku isi interlinked niko with- bimeze ubu ntawe uzosubira gutembera ku isi atamaze kwikingiza natwe rero ntitwosigara inyuma murekarengane yacu ikozwe ku buryo ikorana n'iza amerika n'ubwongereza kandi n'umuryango w'ibihugu by'uburaya waratwemereye ko abanyafurika b'ubuseruko bafise murekarengane bazojayo iyo murekarengane yareretswe inama y'abashikiranganji b'amagara y'abantu iheruka ubu naho turiko turayinonosora neza kugira ngo abanyafurika b'ubuseruko natwe twemererwe gutembera ku isi to be able to move freely in the whole world.
ibihugu bitandatu bigize uwo muryango wa EAC arivyo Burundi, u Rwanda, Kenya, Ubuganda, Tanzania na Sudani y'Epfo bimaze kubura abantu hafi ibihumbi icenda bahitanywe na covid cumi n'icenda abarenga ibihumbi amajana atanu na mirongo ine n'indwi nabo barafashwe n'ico kiza nk'uko vyerekanwa na OMS ishirahamwe mpuzamakungu ry'itamagara y'abantu. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi ry'Amerika.
muri repubulika ya demokarasi ya kongo intambara imaze iminsi mu burasirazuba bw'igihugu hagati y'ingabo za leta n'iz'umutwe w'abanyamurenge uzwi nka twirwaneho yatumye abaturage muri gurupoma ya bijombo bava mu byabo ku buryo benshi ubu bugarijwe n'ikibazo cy'inzara no kutagira amazu yo kubamo ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika muri kivu y'epfo vedaste ngabo rwigina rwizihirwa ni umuyobozi w'agateganyo ya gurupoma ya bijombo we n'abandi bayobozi batatu b'iyi gurupoma bamaze iminsi mu mujyi wa uvira bagerageza gutakambira amashyirahamwe kubagoboka kubera ikibazo cy'inzara yugarije impunzi ziri mu bijombo ni inzara yatewe n'intambara z'urudacya zihora zibasira iyo gurupoma iri mu birometero birenga mirongo itandatu uvuye mu mujyi wa uvira twaje gutaka ngo muri leta yama onije yose izi ngo irenganura kiremwa muntu itabare bijombo itabare bijombo irapfuye itabare bijombo imeze nabi itabare bijombo ifite inzara itabare bijombo irarengana akana kariko kose uhereye ku nda uhereye mu ntambara uhereye mu matungo yabo ntaco bakigira yose yaranyazwe yaragiye amatungo barayajanye ibyo kurya ntabyo bafite nijama onishe tuje kuyabwira ngo adufashe ibyo turya adufashe ibyo twambara adufashe eh, eh, am- amazu yo kuraramo kuko twasenyewe dutwikiwe gatatu twaratewe twaranyazwe shefu rwigina rwizihirwa asobanura yuko nyuma y'ibyumweru bibiri habaye intambara za kamumbo hagati y'igisirikare cya kongo n'umutwe wa twigwaneho ugizwe n'insoresore z'abanyamurenge bamwe mu baturage bahungiye iyo ntambara mu mihana itandukanye ya gurupoma ya bijombo bugarijwe no kutagira ibyo bafungura ndetse no kutagira aho barara jewe iwanje ko mu mugete impunzi zi- zifite inzara mu buryo impunzi yicara mu nzu ikaza n'abana n'umugabo n'umugore bakaza bakicara mu nzu ngo duheze ibyo turya wowe wowe usanzwe ko umugete nawe watwikiwe utaranahinze ugafata bya bindi nawe waruhaye urya mukamubwira gutyo mukabigabana mukabisangira byamara gushira mumaze kurya mwese murangije mugateka imitwe gutekereza aho y'umugoroba aho aho ibindi biva kugira ngo babone ibyo barya impunzi ziratesetse mu bijombo pe ibintu byo kuryama umuntu ni ukuryama mu- mu ivu abana baryama mu ivu bamwe mu baturage bateshejwe ibyabo n'intambara z'imitwe yitwajije ibigwanisho yibasiye imisozi miremire y'uturere twa fizi na mwenga na uvira bakambitse muri bijombo abandi bari mu mashyamba y'itombwe n'abandi bari mu rusengero no mu mashuri ku murambi bose bavuga yuko nta buvuzi bafite kuko amavuriro yabo yahiye binyonyo tito ni umuturage wo kuri nyakiranga ikibazo cy'ubuvuzi giteye impungenge cyane mu gatanga niho hari ibitaro byarebaga ibindi byose harasenywe ku kiziba hari ibitaro birasenywa ku murambya hari ibitaro birasenywa mu kajembwe hari ibitaro birasenywa ahantu hitwa mu kiyoni mu kagogo hari ibitaro harasenywa masata hari ibitaro harasenywa utwo turere twose nitwo twari dutunze abantu mu buzima busanzwe bwo kuburwa ubu abantu barimo kwivuza mu miti bishakira bonyine bakamenengana bakagira buvira bakazana imiti bakayivurira mu mazu abantu abagore babyarira mu mazu sebineza john ni umuyobozi wa mitorite y'abanyamurenge muri bijombo avuga yuko mu myaka irenga itanu bamaze mu ntambara y'imitwe yitwaje ibigwanisho nta nkunga y'amashyirahamwe cyangwa iya leta bari babona kandi bahora babitakira adiminisitrateri bafite inzandiko shoferi bafite inzandiko zimenyesha kuko ibibazo byabaye mu baturage ariko nta gisubizo n'amaorganizasiyo yose akora muri teritwari bafite amaraporo y'impunzi ugeze kuri oca wasanga raporo y'impunzi za bijombo ariko nta gisubizo dufite ndabiruba muhale ni perezida w'inkambi y'abapfureri iri mu bijombo irimo impunzi zirenga ibihumbi bitatu avuga yuko bugarijwe n'inzara kuko kuva gumino isenyeye imihana yawe mu kagogo ndetse no mu ishenge mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda nta nkunga bari bahabwa ya leta cyangwa se iy'amashyirahamwe si mu bijombo honyine hari iki kibazo cy'izi mpunzi zifite inzara ahubwo n'izindi mpunzi ziri mu nkambi ya mikingi rugezi ndetse na minembwe nazo zivuga yuko zugarijwe n'inzara mu ngendo amwe mu mashyirahamwe arimo ishyirahamwe rya oni ryitaho ibiribwa rya pamu ryagiye rikorera mu karere k'imisozi miremire yavuze yuko ari inkunga yo gufasha izi mpunzi ariko bafite ikibazo cy'uko nta mihanda ishobora kugeza imfashanyo aho ziri muri uku kwezi k'umunani mu ruzinduko ambasaderi wa leta zunze ubumwe za amerika muri congo michael hama yagiriye muri uvira yavuze yuko umushinga wa usaid ugiye gufasha abaturage bo mu minembwe imikenke bijombo bahuye n'intambara biragoye kumenya imibare neza y'impunzi ziri muri gurupoma ya bijombo bitewe n'uko ziguma zihunga ariko imibare itangwa na sosiyete sivile yo muri gupima bijombo ivuga yuko hari abaturage bateshejwe ibyabo barenga ibihumbi icumi vedasi ngabo ku bwaragijwi rya amerika uvira umutara kivu y'epfo mukomeje kumva radijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda muri iki gihe ku isi hose no mu rwanda bakomeje guhangayikishwa n'icyorezo cya covid cumi n'icyenda n'ingaruka zacyo imiryango y'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi itangaza ko ingaruka za covid cumi n'icyenda zikomeje kongera ihungabana ku barokotse mugenzi wacu asumuta kaboyi abaha inkuru imibare iheruka yasohowe n'ikigo cy'igihugu cy'ibarurisha mibare igaragaza ko mu gihembwe cya mbere cya bibiri na makumyabiri na rimwe umusaruro mbumbe w'igihugu wiyongereye ariko mu rwego rw'amahoteli na za resitora wagabanutse bikabije kubera kovide cumi n'icyenda bigera ku kigero cya mirongo itatu na kane ku ijana nubwo nta bushakashatsi buragaragaza ingaruka za kovide cumi n'icyenda ku byiciro byose by'abanyarwanda burakorwa bwana strato habyarimana ufite uburambe mu by'ubukungu akaba ari n'umwarimu wigisha ba rwiyemezamirimo mu guhangana n'ibibazo byaterwa na kovide cumi n'icyenda yabwira ijwi rya amerika uko ihungabana ry'ubukungu rigaragara mu bikorwa bimwe na bimwe amafaranga yaragabanutse impamvu yagabanutse si ikindi habayeho za guma mu rugo habaho guma mu karere bamwe babuze imirimo hari imirimo itarigeze ifungurwa kuva covid yatangira tuvuge nk'abakoraga mu tubari ubushakashatsi nyine bwakozwe na statistic ibiro bya statistic bagaragazaga yuko abagezweho ingaruka cyane ni na covid harimo ingeri z'ubukungu zitandukanye harimo nka transport noneho hakazamo n'icyo cy'amahoteli amahoteli uribuka yuko akenshi byagaragaye ko mirongo mirongo irindwi ku ijana y'abantu bagana amahoteli ba mukerarugendo ni ababa baturutse hanze abanyarwanda ntabwo barita bitabira cyane gukora ubukerarugendo no kujya muri aya mahoteli ya mafaranga yinjiraga biturutse muri ibyo bigo niyo yinjizaga imisoro niyo yatangaga akazi nubwo birukwa ariko imiryango y'abarokotse jenoside igaragaza ko abarokotse bagezweho n'ingaruka za covid cumi n'icyenda ziremereye kuko n'ubundi abenshi ubukungu bwabo buba busanzwe bujegajega damu louise baje neza uyobora ishami ry'ubuzima bwo mu mutwe mu muryango w'abapfakazi ba jenoside avega gahozo yagaragaje umwihariko ugera kuri iki cyiciro cy'abarokotse iki cyorezo cya covid twavuze ko gifite ingaruka ku baturage muri rusange ku barokotse jenoside byo birumvikana ko bizaba umwihariko kuko n'ubundi basanzwe bafite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe biri hejuru abashyashya bari barabashije wenda kwiyakira tubabone bagize ibibazo mu buryo twakwita ko ari bushya bongeye kugira amakirize kuko icyizere nk'uko twavuze mu baturage rusange kizatakara uwumva wacitse ku icumu ntibizamusika none bisange n'ubundi yarigeze kugira icyo gihe cyo gutakaza icyizere wenda hakabaho gukurikirana ubujyanama n'ubuvuzi agasa nk'aho agarutse mu buzima rusange twavuga ko nka kovide yaje itoneka inkovu yari isanzwe ihari madamu baje neza yabwiye radiyo ijwi rya amerika zimwe mu ngaruka za covid cumi n'icyenda zongereye ihungabana mu barirokotse kuba rero umuntu afite akantu kamu- kamwinjiriza ubu bikaba bidakunda urumva rero igihe atarimo aracuruza neza cyangwa wa mushinga utari gukora byanze bikunze igihombo reka tucyite igihombo kiba kibayeho kumusubiza inyuma rero nk'uko nahoze nkubwira ni nko gutoneka inkovu twagiye tubakira bagiye bagira ibyo bibazo by'ibihombo bongeye kugira ikibazo cy'ihungabana cyangwa bapfushije ababo ubwo rero ndiko- ndatekereza ubwumva umuntu asigaranye umuntu umwe wishwe na kovide nk'icyorezo icyorezo ki- kica gitunguranye atabashije gushyingura uko abitekereza urabyumva neza kumukomeretsa wenda icyo gikomere yari agisanganywe agenda mu rugendo rw'isanamitima abyakira ubu ngubu bikaba byongeye urumva ni nko kongera kumukomeretsa kandi ijwi rya amerika ryagerageje kuvugisha bamwe mu bagizweho ingaruka n'iki cyorezo umwe utashatse gutangaza amazina ye yasobanuye ko kubura umubyeyi umwe yari asigaranye kubera covid cumi n'icyenda byongeye gusubiza inyuma imitekerereze ye nari mfite mama wacu ejo bundi kovide imyambura ubuzima kumva rero yuko na wa wundi wumvaga yasigaye mu cyimbo cy'umubyeyi wawe wa wundi wumvaga wagana ukamuririra ukamwumva eh, ugomba kumutetaho nawe ukabona uramutakaje mu buryo bw'amarabira mu by'ukuri wumva nyine habayeho gusubira inyuma wundi cyari bishya turacyibaza ngo ese koko nawe turamubuze ese koko ubu ngubu nawe nawe nawe nawe twari twifitiye nawe bigende gutya na gutya umva utarimo kubasha kubyumvisha intekerezo biracyabishye iki cyorezo kandi cyagize ingaruka ku bukungu bw'abarokotse bari basanzwe bakora imirimo ibinjiriza inyungu umubyeyi w'umupfakazi wavuganye n'ijwi rya amerika yumvikanishije ko covid cumi n'icyenda yaje yaratse inguzanyo y'ubucuruzi none kwishyura bikaba byaranze mbere ya kovide rero twaragendaga tugafata inguzanyo tukayifatira hamwe noneho umunsi wo kwishyura tugahura twese twaba twarabivuganye tukagenda tukishyura U- uwabaga adafite amafaranga yo kwishyura bari dufite agasanduku bagafata muri ka gasanduku uwabuze makeya twongeranya noneho tukishyura ntajyemo ikirarane ubu rero iyo tukibonana twaratatanye yewe nari nafashe ibihumbi magana atandatu nishyuye magana atatu na mirongo itatu na mirongo itatu ndi n'umukecuru cyane kugeza mu myaka mirongo itandatu n'itanu simbashaho kujya kure ariko natumaga abana bakabinzanira ntabwo bigenda pe amasaha baba badufungiye bumva barabiretse rwose barahagaze ubushakashatsi bwakozwe muri bibiri na cumi n'umunani n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu rwanda rbc bwerekana ko abanyarwanda muri rusange cumi na babiri ku ijana basanganywe agahinda gakabije umunani bakaba bafite ubwoba bukabije ndetse abagera kuri bane ku ijana bakaba bafite ihungabana ubushakashatsi ariko bushyira umwihariko ku bacitse ku icumu kuko bwerekanye ko abo muri iki cyiciro bugarijwe n'ihungabana ku kigero kiri hejuru ubushakashatsi bwa rbc bwo muri bibiri n'umunani bwagaragaje ko abacitse ku icumu bagera kuri mirongo itatu na batanu ku ijana bafite agahinda gakabije makumyabiri na barindwi bafite ubwoba bukabije ndetse abagera kuri makumyabiri n'umunani bakaba bafite ihungabana asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali Asumuta Kaboyi urakoze kuri iyi nkuru twifuje kumenya icyo umuntu yakora yagize ibibazo by'ihungabana ibibazo byo mu mutwe no kurushaho gusobanukirwa uko umuntu yarushaho kubungabunga ubuzima bwo mu mutwe twisunga impuguke nk'uko yabidusobanuriye ubuzima bwo mu mutwe ntibukunze kwitabwaho uko bikwiye ati umuntu arwara ikindi gice cy'umubiri akitabaza abaganga ariko iyo bigeze ku buzima bwo mu mutwe akenshi bitera ipfunwe umuntu agatinya ko najya kwivuza bamwita umusazi bamwe ibibazo bakabibana igihe kirekire nyamara byashoboraga kubonerwa ibisubizo yakomeje atubwira ko kugira ibibazo byo mu mutwe ari ibintu bisanzwe kandi biba ku bantu batandukanye bwana emmanuel nyampatsi ni impuguke akora mu buryo bw'umwuga avura abantu bafite ibibazo by'imitekerereze byaturutse ku bikomere byo ku mutima bahuye nabyo mu mateka yabo mu buryo butandukanye aramara rero impungenge abatinya kwivuza abakangurira kugana inzobere zizabafasha kurengera ubuzima bwabo ni nacyo ahanini cyatumye nawe ubwe yitangira uwo murimo agashinga kabine ye yigenga yakiriramo abakeneye bene ubwo bufasha aratangira atubwira igihe yatangiriye n'aho akorera muri iki gihe iyi gahunda yo gufasha abantu bafite ibibazo by'imitekerereze ibikomere byo ku mutima nayitangiye muri bibiri na cumi na kane ariko nkorera mu miryango itari iya leta itandukanye rero gutangira kwikorera byatangiye umwaka ushize mu kwezi kwa gatandatu nibwo nafunguye iyo kabine icyo cyumba cyo kwakiriramo abantu babikeneye mu karere ka kicukiro mu murenge wa kicukiro niho nkorera abankeneye niho bansanga nkabaha ubufasha baje kunsaba mwatubwira uburyo mukoresha se kugira ngo mutange ubwo bufasha tumenyereye ubuvuzi busanzwe mwebwe mubikora gute uburyo nkoresha mu by'ukuri bufite aho butandukaniye gato n'ubuvuzi busanzwe kuko njye ntakoresha imiti nkoresha psikoterapi sinzi mu kinyarwanda uko nayita ariko ni uburyo bwo gufasha abantu bafite ibibazo by'imitekerereze dukoresheje ibiganiro kwinjira mu mateka ye mu bibazo byamuhungabanyije cyangwa se byamukomerekeje byamuteye agahinda byamuteye intimba byamuteye kumva atiyakiriye kumva aremerewe noneho uko tumutega amatwi bikadufasha kugenda tubona uburemere bw'ikibazo afite ariko ari nako dutahura n'uburyo bwo kumufasha abantu barabyitabira ko ubusanzwe umuntu kugira ngo avuge akamurika umutima atari ikintu cyoroshye ni ikibazo mu by'ukuri cya rusange usanga kwitabira ibiganiro bituma umuntu agomba kuvuga ibibazo bye cyane cyane abibwira umuntu adasanzwe amenyeranye nawe usanga ari ibintu bitorohera abantu benshi cyane ku buryo bamwe rwose agusaba na randevu mu kumvikana umunsi azazira ariko igihe cyagera ukamubura cyangwa se akakubwira ati ngize izindi mpamvu zituma ntaboneka ariko nyuma mwazahura akakubwira ko yigiriye ubwoba bwo kwifungurira umuntu adasanzwe amenyereye icyo kibazo rero cyo kutifungurira umuntu utamenyereye usanga ari ikintu abantu benshi bafite kigahura rero na kimwe cy'umuco nyarwanda cy'uko umuntu agomba kwirinda kwimena inda umuntu agomba kuba kugira ibanga ry'ibye ugasanga iyo ni inzitizi ituma abantu badakunda kwitabira serivisi zacu ntabwo ariyo yonyine hari n'izindi abantu baza akenshi baza babagana ni urubyiruko ni abantu bakuru abakunze guhura n'ibibazo babitabaza n'ibandi kugeza ubu abantu benshi bakunze kutwitabaza ni abantu bakuru abashaje cyane no ntabwo bakunze kuza abantu bakuze ababyeyi abagabo n'abagore abo nibo bakunze kwitabira ngira ngo binafitanye isano n'uko muri iki gihe usanga mu ngo nyinshi hari ibibazo by'amakimbirane kutumvikana kuri bamwe bikagera no ku butane no ku bana batabanye urubyiruko narwo ruraza ariko si cyane abo dukunda kubona bo mu rubyiruko ni abaherekejwe n'ababyeyi babo babibasabiye babyifuza nabo bakaza tukabafasha rero abenshi dukunda kubona ni abubatse cyane cyane abafite ingo zirimo ibibazo cyangwa se niyo bitaba ari ibibazo bishingiye ku rugo ariko ugasanga ni umuntu mukuru ufite wenda amateka yanyuzemo yamugoye cyane yakwiyongeraho n'ibibazo by'imibereho y'ubuzima by'uyu munsi bikamubana byinshi akaba yakenera ubufasha none se bwana emmanuel nyampatsi iyo umuntu umuntu yashingira kuki yabwirwa n'iki niba agomba gufata icyemezo cyo kuza kubasaba serivisi aho kujya mu baganga dusanzwe tumenyereye ku bitaro byabaye ibya leta cyangwa iby'abigenga icyo ni ikibazo cyo kumenya amakuru kuko wenda icya mbere navuga ni uko ntabwo serivisi yacu iri mu ipiganwa n'ibitaro bisanzwe cyangwa se izindi serivisi zitanga ubufasha ku bibazo by'imitekerereze uwashaka yadusanga uwashaka yajya muri ibyo bitaro ikinyuranyo ni uko twebwe twinjira cyane mu mateka umuntu yanyuzemo twinjira mu bibazo umuntu afite twinjira cyane mu mu gahinda mu ntimba mu mujinya dushaka imizi y'ibyo bibazo kugira ngo ibisubizo binaturuke muri we urumva rero nta miti dutanga nk'uko nabikubwiye dushobora gufasha umuntu wabuze nk'ibitotsi kongera gusinzira kandi nta n'umuti yanyoye urumva rero ko aporoshe yacu irinjira cyane igacukumbura wenda ngira ngo no mu bindi bitaro hari aho babikoresha ariko twebwe umwihariko wacu ni uko tudakoresha imiti kandi bikaba byafasha umuntu gusubira ku murongo akongera kumererwa neza agakira ndetse hari n'abaza bafite indwara zimwe izananiwe imiti ariko yaza muri kanseringi agakira ndumva aricyo nagusubiza kuri icyo kibazo wari umbajije nimutubwire muri make nk'indwara muvura muri kirinike yanyu ni nyinshi indwara abantu bakunze kuza bafite ziratandukanye ni nyinshi cyane wenda izo bakunze guhuriraho ni eshatu iya mbere inafite n'umubare mwinshi mu rwanda mpereye nko ku bushakashatsi bwakozwe n'ishami ry'ubuzima n'abashinzwe ishami ry'ubuzima bwo mu mutwe muri minisiteri y'ubuzima ni ubushakashatsi bwakozwe muri bibiri na cumi n'umunani ariko butangazwa mu kwa mbere bibiri na cumi n'icyenda indwara yitwa deperesiyo yita indwara y'agahinda gakabije ifite umubare munini w'abanyarwanda kurusha izindi ukunze gusanga koko abantu benshi badusanga baza bayifite ni indwara rero ntabwo twakwinjira muri mu biyiranga byose ariko bimwe navugamo ni uko ari agahinda kavanze no gucika intege aho umuntu aba yaracitse intege mu buzima yumva ubwihebe bwinshi muri we ibyamushishikazaga bitakimushishikaje kuri bamwe ndetse yumva ashaka kwiyahura hari n'ababa barabigerageje bikabananira cyangwa se guhora umuntu yumva arakaye cyangwa se ahindagurika rimwe akumva arishimye ubundi akumva uburakari buramurenze ni indwara kandi ikunze kujyana n'ibintu byo kwigunga umuntu akumva yaba wenyine nta bantu ashaka kwegera ndetse n'abaje bamusanga akumva yabahunga ikanajyana kandi n'ibintu byo kuzinukwa kuzinukwa mu buryo bwose kuzinukwa ubuzima kuzinukwa ibiryo kuzinukwa imibanire kuzinukwa imibonano mpuzabitsina kuzinukwa ibirori kuzinukwa ibintu byinshi bitandukanye umuntu yabaga ashishikariye
kugira ngo umuntu abone ndetse noneho mwatanga telefone umuntu ashobora kubahamagaraho ni zeru karindwi umunani umunani mirongo ine na kabiri zeru gatandatu makumyabiri na gatanu hari ikindi mwamwifuza kugeza ku batwumva wenda byaba gushimangira muri rusange ibyo twavuze ni uko nsaba abantu batandukanye bafite ibibahangayikishije mu mutima bafite ibibabujije amahoro bafite ibibatera kwiheba bafite se ibintu byose bituma bumva batamerewe neza muri bo akenshi batazi n'impamvu kudatinya kwegera serivisi nk'izi zacu kuko nicyo zibereyeho kugira ngo zongere zibafashe kugaruka ku murongo iyo umuntu amerewe neza yishimye aba abyumva ariko n'iyo amerewe nabi aba abyumva inshuti mwarimu duteze amatwi aha niho ibiganiro byacu bihumurije ndabashimira cyane kuba mwahisemo gukurikira ijwi rya amerika nshimira na bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibiganiro amajwi yashyizwe hamwe na diodone cyubahiro kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi tubasezeye tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe mu byo mukora byose aho muherereye hose